Ndabasuhuje bakunzi ba Radiyo Ijwi ry'Amerika ku badukurikira kuri radiyo zanyu kuri mudasobwa no kuri telefone zigendanwa mwese mbahaye ikaze mu kiganiro murisanga kuri mikoro hano i Washington DC uyu munsi muri kumwe nanjye Etienne Karekezi turakomeza ibiganiro byacu ku mateka y'u rwanda n'abanyarwanda nanone ni kudeta yabaye mu rwanda mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatatu ibyayishamikiyeho inkurikizi zayo n'amasomo twakuramo mu byo twakunze kubasaba kuzirikana kenshi mu biganiro byacu byashize ni uko amateka ahoraho kandi yagombye kutumurikira birushijeho nongere mbibutse ko ku bahawe inshingano zo guhagararira abaturage no kubakorera kubahembwa imishahara ituruka mu misoro y'abaturage urwego baba barimo rwose amateka azababaza byinshi namwe mbaho ikibazo byakumvikana bite ko haba hari umukozi wa leta waba ukorera igihugu umukuriye akaba yamuha mu nshingano ze kwica urubozo cyangwa se kwambura ubuzima umuturage basangiye igihugu aha ibibazo bizaba byinshi kandi ibisubizo bizaba bike mwese murisanga ku ijwi ry'amerika kudusangiza ibyo munyuramo mu mibereho yanyu mu byo twifuza ko mwazasigarana ibiganiro bihumuje ni uko amateka twanyuzemo atakomeza gutuma tubona ubuzima bwacu mu mpitagihe ni ngombwa ko ayo mateka yatubera urufunguzo rwatuma twubaka ubuzima bushya dutegura ejo hazaza ku bazadukomokaho kuri iyi ngingo mwese ababuze ababa bishwe mu bihe bitandukanye turabahojeje dukomeze ikiganiro cyacu uyu munsi na mugenzi wacu venuste nshimiyimana uri i londres mu bwongereza akomeze adufashe gushakisha ukuri kw'ayo mateka veniste mikoroni yawe urakoze cyane etienne karekezi nongeye kubaha ikaze mwebwe mwese inshuti z'ijwi ry'amerika bimwe mu bibazo mwakomeje kwibaza kugeza ubu iyo havuzwe inkurikizi za kudeta yo mu rwanda muri mirongo irindwi n'itatu yakuyeho ubutegetsi bwa perezida gergo rikayibanda bugasimburwa n'ubwa yuvenali habyarimana ni ukumenya abantu bafashwe icyo baregwaga n'aho bafungiwe uko bishwe n'uwaba yarabishe cyangwa yarabigizemo uruhare ku buryo bwa hafi n'aho baba barashyinguwe nibutse ko ibiganiro by'ikubitiro kuri iyi kudeta byibanze cyane ku byabaye ku matariki ya kane n'iya gatanu z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi n'itatu twagiye tugaruka ku bantu bagize uruhare rwa hafi cyane cyane abakiriho mu bari bagize komite y'ubumwe n'amahoro by'igihugu twabajije kandi aba abandi bantu bari bafite imyanya ikomeye mu butegetsi icyo gihe ku buryo inzego bari bashinzwe arizo zari zishinzwe amadosiye y'abanyapolitiki bafunzwe icyo gihe ibyo twagiye dukomozaho mu biganiro kandi bikanga bikagenda bigaruka n'abasirikare n'abandi bakozi bo mu nzego zo hasi baba baragize uruhare rwa hafi mu ifungwa ibazwa n'izimizwa ry'abo banyapolitiki amakuru tugenda dukusanya atwereka ko ku bantu bagera kuri mirongo itandatu bafashwe abakorewe amadosiye bagera kuri makumyabiri abo bakaba baraburanishijwe rugikubita muri kamena muri mirongo irindwi na kane igihe perezida kayibanda yaburanaga mu kubashakira ibisubizo mwibaza twitabaza abari bahari ibyabaye biba ni muri urwo rwego twashatse umwe mu bari bashinzwe gukora anketi no gushaka ibimenyetso byahamye icyaha cyangwa ibyaha abari batawe muri yombi hari hashize amezi atatu tumutegereje hano ku ijwi ry'amerika izina rye mwari murizi mutaramwumva ni komanda francois burasa mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi n'itatu yari liyetona afite inyenyeri ebyiri yari komiseri muri polisi y'igihugu yasheshwe ku itariki ya makumyabiri n'esheshatu z'ukwezi kwa gatandatu muri mirongo irindwi n'itatu ahita yinjira mu ngabo z'igihugu nyuma y'itariki ya mbere nyakanga mirongo irindwi n'itatu hamwe na kapitene garikani nyamwasa wari jedwe muri yeta majoro na kapitene david mutabazi wari komanda wungirije ushinzwe kubakisha ibigo bya gisirikare n'abapolisi yashyizwe mu kanama kakoza nketi ku bafashwe mu ijoro ryo ku itariki ya gatanu nyakanga muri mirongo irindwi n'itatu kuri twe turibwira no kuri mwe mwakurikiranye ibiganiro uko byagiye bitangazwa komanda burasa aziye igihe kuko yari amaze iminsi izina rye rishyirwa mu majwi mwarabyumvise mu cyumweru gishize avugwa mu bashobora kuba barabonye bwa nyuma kapitene dominique niyo yita umwe mu bari baduhaye ubuhamya yari yatangaje ko yaba yariciwe ku gikongoro ni mu karere ka nyamagabe k'ubu kapitene niyo yita ari mu baba barafashwe mu ijoro ryo ku ya kane rishyira iya gatanu nyakanga yari amaze kwimurirwa i kigali avuye mu kigo cy'ibyumba azanywe no gushinga umutekano wa perezida kayibanda komanda francois burasa mbahaye ikaze ku ijwi rya amerika murakoze namwe kuntumira ku ijwi rya amerika kubera ko nari maze iminsi mbyifuza ngira ngo tuganire ku makuru maze iminsi numva murakoze cyane dukunda abaza ku ijwi rya amerika kugira ngo baganire n'inshuti zacu ibyakuvuzweho ku rupfu rwa kapitene dominique niyo yita bifite ishingiro byamvuzweho ku rupfu rwa kapitene niyo yita ntabwo bifite ishingiro ntabwo bifite ishingiro kubera ko ntazi uwabivuze aho yabikuye umva ku gikongoro aho hantu muvuga n'ubu ngubu ntabwo mpazi
ku gikongoro mu rwanda ntabwo hazi
ku gikongoro ku muri perefegitura ndahazi ariko kuba njye narigeze ngerayo kuri perefegiture mu kigo cya gisirikare mu kigo cya gisirikari kugeza kuri uyu munota sinzi naho gihereye kuri gikongoro narahageze mu muhanda mu ibarabara ry'icyangugu cyangwa se njya gusura abantu mu byayi ariko kugira ngo nkubwire n'aho perefegitura iri ntabwo ntazi umuntu w'umusirikare kugeza kuri uyu munota nkubwira hari za perefegitura zimwe koko zo mu rwanda zariho ariko ntigeze ngerayo ndi mu kazi ibyo byo nanjye nigeze kubyumva hari umuntu uri mu kubivuga nkubitwa n'inkuru nibwo bwa mbere rwose ntabwo mpaze
none se nimba ku gikongoro utarahageze ukaba utahazi birumvikana ntawabiguhora ariko se mu bantu wabajije muri enterogatwari wakoraga uri kumwe n'abo bamutabazi wigeze ubonamo kapitene niyo yita umva ahantu twakoreye enterogatwari ni ku gisenyi niho nzi twakoreye enterogatwari ndi kumwe na nyamwasa na mutabazi undi wa gatatu ari ngewe nari mutoya muri abo bantu ngewe nakoraga akazi kuri sekeretariya ya komisiyo dankete kubera iki ku bashinze sekeretariya ya komisiyo dankete ni uko njye nari nsanzwe mbere ndi umupolisi ari ibyo nigiye kugira ngo nunganire abo bandi mu byo kwandika za poroseverbo gukurasifiya no kohereza n'uko bohereza amadosiye kwa porokirere niyo rero nakoze uretse aho ngaho rero twakoreye interugatwari nta handi hantu nzi twagiye gukorera ako kazi twari dushinzwe tugatangiye kugeza tukarangiza muri mirongo irindwi na kane naho rero uwo muntu witwa niyo yita nshobora kukubwira ko personelma ntamuzi kubera ko ngewe nabaye umupolisi muri kigali ndi umusore ndi sukomiseri urumva rero baduha iyo misiyo ya komisiyo dankete tuyihawe na komite pour la paix unité nationale ko ni nyuma ya coup d'etat directement twayihawe turi batatu wari uguturiye uwo nguwo ntuzi nyamwasa nyamwasa wari jede muri etamajoro uwo mutabazi ntabwo nari muzi ko aribwo bwa mbere duhuye ubwo dutangira akazi dutyo tukarangiza dutyo muri mirongo irindwi na kane nta bindi nzi uwabahaye akazi ko kujya gukora ayo interogatwari ninde ni kavaruganda ni rizinde ni perezida habyarimana ni serubuga ninde wabasabye kujya gukora izo za interogatwari umbabarire kubera ko ntibuka amatariki neza ndabyumva ariko nyuma ya kudeta ngewe baje kuntumaho ko nitaba kuri perezidansi aho kuri perezidansi mahurira n'abo bagabo bandi babiri mutabazi na nyamwasi
tujya muri perezidansi ariko mu biro byahoze ari ibya surete nasiyonari haza koroneri kanyarengwa yoherejwe na komite pour la paix et l'unité nationale atubwira ko baduhaye misiyo yo kwihuta kugira ngo dutangire hakiri kare kugira ngo za karasi zidasiba dutangire akazi ko gushaka dezerema dankete icyo gihe porokireri yari atarabanome na diregiteri de la surete yari atarabanome domo twari mu biro kanyarengwa yari yarahozemo ari diregiteri jenerali de la surete nasiyonari turamubaza tuteze turahera hehe noneho yihutira kujya gushaka amadokima aho yari azi bayashyiraga bayabikaga asanga utubati twose turimo ubusa kandi turafunguye aratubwira ati rero aya madosiye uko mbibona yarateruwe ntabwo yabuze mugerageze gushakisha aha n'aha n'aha atubwira mu magambo make atubwira ko nawe asubiye muri komite pour la paix unité nationale ko ibyo bazajya batubonera za information n'aho dushobora gushakishiriza twagenda tugakusanya le document mu gifaransa nakwita elema de preve sinzi uko nabyita mu kinyarwanda n'ibimenyetso ibimenyetso ubwo rero twahise dutangira ako kazi yari yaduhaye orientation twihutira kujya muri perezidanse mu biro bitandukanye tuhasanga amadokima amwe ya manusikiri n'ibiki turayakusanya twihutira kujya kwa perezida de la repubulika aho yari atuye yari afite biro purive iyo biro purive perezida kayibanda yayigiriraga urufunguzo rwe rwenyine ngo hari umuntu w'umusekiriteri wakoragamo isuku ariko amuhagarikiye aho rero niho twakuye amadokima menshi aha twagendeyeho dukora za ankete ayo madokima yari nk'iki rero yewe ntawe rero kugira ngo mbyibuke gerageza kwibuka kubera ko kugira ngo utangire ukora anketi kubwira amadokima abiri tereze mporuta harimo sos alerte mu general iyo dokima niyo yadekarashije kudeta harimo ibaruwa ya kanana minadamu ngo wari yari perezida wa kurudaperi mu ruhengeri yari perezida wa kurudaperi mu ruhengeri
iyo baruwa yari nk'amapaji amwe ntabwo nkibuka ubwo rero harimo n'andi madokima ntakibuka yerekeye za mutansiyo ya zaba ofisiye superiyeri ndetse n'abandi bagombaga gukurikiraho ntabwo nkibyibuka neza ariko harimo ibintu byinshi icyo nenge kukubaza ni uko iyo ugiye gukora nkeke cyane cyane nkawe wize imirimo ya gipolisi ni uko uba ushaka ibimenyetso byo kugira ngo umuntu ahamwe n'icyaha cyangwa se agihanagurweho hagomba kuba hari icyaha cyakozwe kugira ngo umuntu akora nkete mwebwe mwakoraga nkete hakozwe ikihe cyaha ni ikihe cyaha mwashakiraga ibimenyetso icyaha ibyo bari badusobanuriye tugomba gushakira rezerema do preve ni amadokima ajyanye n'ibintu byabanjirije kudeta ibintu rero byabanjirije kudeta ni byinshi hari imidugararo yabaye mu gihugu muri mirongo irindwi na gatatu birakomeza biza kugera mu kwezi kwa gatanu hari imidugararo yabaye mu ngabo cyane cyane muri kankanombe hariya bavugaga ko hari abasore ari basore b'abasirikare bashaka gukora kudeta cyangwa se bashatse kuburizamo kudeta uko ngewe mbizi ntabwo ari uko nguko byagenze bite
ntabwo nzi uko byagenze ariko siko byitwaga kuko ngo hari ibintu byari byabaye i kanombe aradate du dizinofu meshi wa sante terezi bivugwa ko abasirikari bari bacitse mu bice bibiri lo sude lo noro bikavugwa ko abo muri sudi baba barabyutse abo muri noro bikavuga ko abo bo muri sudi hari gahunda bari bafite yo kuba bakora kudeta kontororo noro ubwo rero byaje gupfa uko byapfuye ndumva abategaga ingabo babizi rokomandoma yari ibishinzwe iyo yisubiyeho bize kumvikana neza kugira ngo abatwumva nonese wakora kudeta kontra ronoro ronoro ntabwo yari ifite ubutegetsi kudeta ni ukuvanaho ubutegetsi buriho ukoresheje ingufu za gisirikare abo basirikare bari gukuraho ubuhe butegetsi bwo muri noru ko noru nta butegetsi yari ifite ubutegetsi bwari mu nduga
ntabwo yari kudeta militeri yo gukuraho ubutegetsi bwariho kwari ukwigaranzura abategetsi bakuru ba gisirikare kwigaranzura rokomandoma y'igisirikare aha birumvikanye noneho
kuko iyo babyitaga kudeta gutyo du sud controle nord ariko dano kadire militeri gusa ntabwo amakuru nayikoraho reka noneho dusubire ku gisenyi ubwo rero babashyize muri mu itsinda ririmo mutabazi ririmo nyamwasa mugiye ku gisenyi mutangiye interogatwari tubwire abantu ba mbere mwabajije ni bande mwababajije iki babashubije iki umva ntabwo nashobora kumenya ngo twatangiriye hehe twagize dute ngiye kukubwira uko byagenze ibyo tumaze gukusanya amadokima ashobora kudufasha gukora nkete baduhaye lisite y'abantu ngo bari bafashwe mu ijoro ry'uwa kane rishyirwa gatanu nyakanga iyo lisite sinibuka abantu bariho ariko bari barenze cumi n'umunani abo ngabo nibo bari mu ruhengeri amfete tugenda tugiye gukorera interogatwari mu ruhengeri tugezeyo tubanza kujya kureba ko abo bantu uko bahari mu kanya wavuze yuko mwagiye mwagiye muri perezidanse mu perezida habyarimana ntabwo mwabonanye muri perezidanse mwabonanye na kanyarengwe gusa uwaje kuduha misiyo ni kanyarengwe wari ukurikiye wari uwa kabiri kuri perezida habyarimana muri komite pour la paix unite nationale instruction yaduhaye nizo bari bamutumye nizo perezida habyarimana yari amutumye nizo yari amutumye reka nto dukomeze igihe mugiye mu ruhengeri gukora nkete abantu cumi n'umunani tugiye kureba abanyururu tugezemo usanga bameze nabi ubuzima buhagaze nabi cyane kubera kutarya cyangwa kubera ko bakubiswe uko twabibonye mu ruhengeri harakonja abo bantu bari basanzwe ari abakadire politiki n'abafongisiyoneri bahuye n'imbeho yo mu ruhengeri batamenyereye kandi ibyo kuryamira bidahagije kugira ngo bikurinde imbeho yo kwisima bahura n'icyo nakwita siterese twabivuga ngo iki mu kinyarwanda ni ihungabana iri ihungabana urabona nyine iby'intambara ngira ngo twese twabiciyemo n'izo za kudeta burya zigira isano bituma abantu bahungabana dusanga nta muganga bafite dusanga ibiryo kurya ntabwo bihagije dusanga rero tudashobora gukora akazi uko bari bameze twasuye i kigali shefu w'udekipe turicara turabisuzuma dusanga tudashobora gukora akazi k'abantu badafite ubuzima muri make bari intere bari intere komanda burasa ngiye kugusaba ikintu kitagoye igitekerezo kandi uhita unsubiza ndifuza gutumira hano ku ijwi ry'amerika madamu niyo yita asiteria ndetse na polineri bikora imana nkabahamagara bakazana ku ijwi ry'amerika bakagira icyo bakubaza madamu niyo yita washakanye na kapitene niyo yita na bikora imana kubera ibyo yavuze ku cyumweru gishize mbahamagare muganire urabyiteguye mbahamagare tuganire rwose ndabyiteguye
washington ijwi ry'amerika nk'uko nabibabwiraga mu kanya akanama kari gashinzwe gukora nketi kari kagizwe n'abantu batatu abo bari kapitene garikani nyamwasa ni nawe wakayoboraga kapitene david mutabazi na liyetona francois burasa wari umwanditsi mu bantu cumi n'umunani babajijwe mu ikubitiro kandi benshi bari bahuriye ku kuba barafashwe mu ijoro ryo ku ya kane rikiri ya gatanu z'ukwa karindwi mirongo irindwi n'itatu harimo na kapitene niyo yita dominique utaragarutse iwe kuva yahamagarwa muri eta majoro mu ijoro rya kudeta n'umuntu na n'ubu tutaramenya izina kuko yahamagaye benshi ngo bitabe muri eta majoro cyangwa se kwa minisitiri kanaka ntibagaruka gusa ariko mwabyumvise ko francois burasa avuga ko atigeze agera ku gikongoro ko abantu bose yabahatiye ibibazo ku gisenyi no mu ruhengeri avuga rero ko ati ibuka abaza kapitene dominique niyo yita amaze kumva ikiganiro cyo ku cyumweru madame niyo yita yari yambwiye ko agiye gutangira ikiriyo ko amenya aho umugabo we yaguye maze kumva ibyo komanda burasa ambwira nifuje guhamagara madame niyo yita ngo mbandwe habona mumuhe amwibarize ikimuri ku mutima
Alo.
Oui, madame niyo yita amakuru yanyu amakuru ni meza ni venise hano ku ijwi ry'amerika yego yego nagira ngo nkubwire ko ndi kumwe na francois burasa kuri telefone burasa ndi kumwe na burasa kuri telefone arimo arakumva nagira ngo umwibarize ibibazo ntibikugore nyihanganire ibyo apolineri yavuze ku mugabo wawe nagira ngo burasa ubimwibarize hano bwana burasa uramwumva nawe ndiho ndamwumva madamu nguwo francois burasa akenshi na kenshi murantuma ariko uyu munsi mwibarize ye murakoze bwana munyamakuru veniste kandi nshimiye na francois burasa kuba yemeye ko tuvugana ku byerekeye umugabo wanjye niyo yita dominique twumvise umuntu watanze ubuhamya avuga ko waba uri umwe mu bishe umugabo wanjye niyo yita dominique wowe ubivugaho iki urakoze madamu kumbaza icyo kibazo kandi nanjye narabyumvise ibintu byavuzwe na polinere yego nk'ubwije ukuri na venuste nari twari twamaze kubivuganaho umugabo wawe mu byerekeye mu gisirikari yarandutaga yari mukuru nari umujene w'umupolisi nakoze i kigali nta handi narinze mva no muri arume muri mirongo inani na kabiri gukora i kigali nk'uko namusobanuriye njyewe nabaye mambure wa komisiyo d'ankete nyamasa ariwe udukuriye akurikiwe n'undi witwaga mutabazi abo bari abantu bo muri garde nasiyonari nanjye ndi umupolisi nasura sekeretariya y'iyo komisiyo d'ankete namusobanuriye ko hari abantu koko twakoreye za interogatwari bari bafashwe mu ijoro ry'uwa kane rishyirwa gatanu nyakanga ariko umugabo wawe kapitene niyo yita ntabwo twari tuziranye pe ntabwo twari tuziranye komeza ndaza kongera nkubaze
ntabwo twari tuziranye nari muzi mu izina gusa icyo gihe nanjye na ntabwo nari mukuru nari mfite imyaka makumyabiri n'itandatu nari isukomiseri ibyo uriya mugabo apolineri yavuze ndagira ngo imbere y'imana n'abantu tubwire ko ari ibihimbano ari ibinyoma byambaye ubusa ngewe ndagira ngo nkubwire ko kugeza ubu aho avuga ku gikongoro ntahari naba narageze muri perefegitura ya gikongoro kera ni wenda ndimo ku muhanda ndi kiyangu cyangwa se kuko nigeze no kugera mu kitabi ariko njya ku gikongoro muri iyo myaka yakurikiye kuri beta cyangwa se nkajya gukorera akazi kiriya ni ikinyoma madamu ndakwihanganishije imbere y'imana n'abantu bikora imana yarabeshye ni nacyo cyatumye ntekereza ko ngomba kumurega noneho muri urwo rubanza mwese mukazarukurikira akavuga uko ibyo bintu abizi kuko niba yarabivuzeho cyangwa se niba hari ahandi yabikuye naho ubundi madamu ushyira umutima hamwe narabyumvise numva ko hari inshamugongo kuri wowe no kuri njye ariko ndagira ngo nkwizeze ko narangije akazi ko kubaza abantu hamwe na bagenzi banjye muri mirongo irindwi na kane ibyabaye nyuma ya mirongo irindwi na kane ku banyururu ni ibintu nanjye namenye nyuma ariko ntabyo nakozeho ni ibyo ngibyo mbikubwira none se kuri izo za nkete wumva wakoze niyo yitariye wamukozeho venusi yabimbajije musubize rwose kora nk'aho mwiganirira mwe ubwanyu ufite ibyo wavuganye na venuste nanjye mbwira ibyanjye nta lisite mfite mu mutwe y'abantu twabajije muri icyo gihe na lisite twari dufite bari baduhaye ntabwo binza mu mutwe byo kuba narahuye na niyo yita nta binza mu mutwe umuntu witwa myandagara waba umuzi umuntu wenda waba yarakoze mu gisirikare nta iryo zina ntacyo rikubwira oya ntacyo rikubwira Mhm.
tabari rwa iridefonse nta kintu muziho ntabwo muzi Njyewe nza- nzabarirwa ndamuzi ndamuzi kuko twinjiriye rimwe muri ekore d'ofisiye mbere y'uko twebwe duhitamo kujya mu gipolisi donc ni ukuvuga ko turi abo muri poromosiyo imwe ya munane ya garde nationale nta kindi nzi kuri nzabarirwa nta kindi uzi ntabwo mwigeze muhura muri mu kazi eh, haba ku gikongoro cyangwa se haba ku gisenyi aho wakoreraga oya ntayo mu- mu kazi ntabwo nigeze nkorana na nzabarirwa none ubu uretse uyu mudamu wa niyo yita murimo muvugana hari n'abandi benshi bapfakazi bafatiye ku byavuzwe baravuga bati uwo kapiteni burasa turamushaka turamushaka kugira ngo adusobanurire niyo mpamvu ngize imana madamu kamwemeye kuza madamu niyo yita akaba yemeye kuza kugira ngo nawe ukemera kumuvugisha nawe akemera kugira ngo muganire muri kano kanya abo bandi bose batari hano oh, bwana burasa abo bandi bose batari hano urababwira iki bibumbire hamwe uba ugira icyo ubabwira bacyumve kugira ngo ejo mutazahurira mu nzira ba- bakagutera amagi
ngewe icyo nababwira ni uko umuntu waba afite ikibazo icyo ari cyo cyose ngewe ashobora kumbaza nkamubwira kuko nta kindi nakoze uretse kuba nari muri gurupe y'abantu batatu bakoze jenoside nta muntu wigeze yitaba imana turiho tumubaza ntawe nzi nta muntu wigeze dukorera iyicarubozo kubera ko uko twari batatu ntabwo twari tuziranye Ba- tudezinye gutyo turangiza akazi gutyo nta muntu uzi twaba turagiriye nabi ibindi niba hari umuntu utekereza ko hari umuntu we naba narahuye nawe nkaba ntabibwiye venusi aho ngaho bazamba bande nta muntu nigeze ngirira nabi abo mwakoranaga abandi babiri ni bande ni mutabazi david na garikani nyamwasa niba yatangiriyeho
ubwo rero undi yari porokirere generali wadukoreshaga nta bandi bantu twigeze dukorana nabo madamu niyo yita hari ikindi kibazo wumva ushaka kumubaza ntawe ugomba kuniganwa ijambo hano ku ijwi ry'amerika niba ari ikibazo ushaka kubaza ukimubaze mbere y'uko dusezera none se niba avuga ko yafatanyaga na bariya bandi bari mu kintu cyo gukora ngo niba ari iperereza sinzi ukuntu yabivuze abo bantu bacu niba barakozeho amaperereza bavugaga ko babafungiye iki bazize iki mu by'ukuri aba muri rusange ntabwo nshobora kwibuka ngo buri muntu yari arezwe iki n'iki n'iki ariko muri rusange ku byerekeye nk'abasirikari kwari ugucamo ingabo mo kabiri bakazigira ngo hari abo mu majyepfo no mu majyaruguru bagashaka kuzigonganisha nicyo cyari rusange ku bantu bari mu gisirikare ntibikerekeye gucamo ingabo mu kabiri none se niba mwarakoze izo za nkete mugomba no kuba mwaramenye ko bagiye bicwa bishwe ntabwo mwamenye aho bagiye babajugunya umva madamu rwose nk'ubwije ukuri twarangije izo za interwa twari twakoze twazirangije muri mirongo irindwi na kane muri mirongo irindwi na kane buri muntu yasubiye mu kazi ke kuko ibyo twari dushinzwe twari twakirangije amadosiye yashyikirijwe porokirere muri ako kazi buri muntu yakoraga ntabwo ngewe bongeye kumpamagara muri mirongo inani na gatanu bambaza ibyo n'abanzi ku rupfu rwabo banyuru nasobanuriye venusi ko natumijwe muri sirete muri perezidansi de la repubulika mbasobanurira ko nta makuru nta inforomasiyo nigeze numva ku rupfu rw'abo bantu none se ubyumva ute ko niba uvuga ngo apolineri ni ibintu ahimba avuga yuko waba uri umwe mu bagiye batwicira abantu rimwe ku mugabo wanjye n'abandi bakeya biciwe nk'aho igikongoro bikavugwa n'abantu barenze batatu bane icyo gihe ubivuga ute ko bahuza kandi batari hamwe madamu nakubwiye ko ngewe ndi mu gutekereza kuzarega bikora imana noneho ibyo bintu bikaba bigasubirizwa mu rukiko kubera ko ku gikongoro kugeza ubu aho bavuga simpazi ntaho nigeze njya gukorerayo akazi nta muntu wigeze ambona ku gikongoro ngiye kwica abantu nta sinigeze mba mu gisirikare ku gikongoro sinigeze mba mu gisirikare cyangwa mu gipolisi ku gikongoro nongere ngo ushimire bwana burasa kuba wemeye gufata kano kanya kugira ngo tuganire ariko nzi ko kino gihe ubu madamu niyo yita avuga ati burasa uramuntwaye madamu niyo yita simugutware simugutware nimba hari ikintu ushaka kukimubaza kimubaza
igihe cyose umuntu yaje amuhamagara akamubaza nta kibazo rwose ahubwo nawe agize neza kuba yemera iyo iyo iyo eshanje y'ibitekerezo njye mpamagarwa n'umuntu nyir'ubwite nyir'ubwite atari abantu badahuye n'icyo kibazo nongere mbashimire mwese mpereye kuri wowe umubyeyi madamu niyo yita wemeye kuza muri uyu mugoroba ndagushimiye cyane
gushimirwa kuko mukomeza kudushakashakira ahubwo ntabwo nari nzi nomero ze sinari nzi ko mbese ko bamuduhuje ahubwo nibyo byo gushimirwa murakoze cyane nimuzishaka muzambwire nzibahe kugira ngo abantu bose batazamuhamagarira rimwe bakaba bamuhungabanya bitari ngombwa ntabwo dukeneye ibintu byo guhungabanya dukeneye gusa kubwizanya ukuri ukuri yaba azi natwe tukamubwira ikituvuna ku mutima yakadusubiza uko abyumva ahasigaye nta bintu byo gutoromatiza umuntu ibyo ngibyo ntabwo birimo urakoze cyane nongere nawe ngushimire bwana francois burasa wemeye kutubwiza ukuri kwawe uko kuri niko dushaka hano ku ijwi ry'amerika ko abantu bagira ubutwari nk'ubwo wagize bagatinyuka bakavuga ibintu uko byabaye babivuye imuzi ntacyo baciye ku ruhande ndagushimiye cyane bwana venuste nanjye ndagushimiye cyane kuri icyo kibazo kuko cyari kindemereye kuva aho polineri yavuye biriya bintu naho ubundi ariko nkonda sinoga ndacyashaka kumureka ariko icyo nakwijeje nk'uko hano tubyifuza hano ku ijwi ry'amerika ni ukuba abahuza b'ineza nzagerageza kuguhuza nawe kugira ngo mubiganire ndetse n'ibyo muganira abumva ijwi rya amerika babyumve bumve ikiganiro cyawe na polineri kugira ibyo bizatuma amateka agenda yiyubaka kandi anyuze mu nzira nziza ibintu bikavugirwa ku karubanda kugira ngo bimenyekane ejo amateka tuzagenderaho azaba ari amateka yuzuye ukuri n'urukundo mu banyarwanda ugize neza cyane rwose ndagushimiye urakoze cyane nawe
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika mu kiganiro cyo ku cyumweru gishize nanone mwumvise apolinaire bikurimana wari liyetona muri mirongo irindwi n'itatu yabaga mu kigo cya gisirikare cy'i kanombe aho yari ashinzwe kwigisha siporo yatubwiye ibyo yumvaga ko azi ku iyicwa rya kapitaine dominique niyo yita tubabwira kenshi ko kugira ngo twandike amateka azira amakemwa dukeneye abatubwira ibyo babonye cyangwa se ibyo bumvise bya hafi bitari amagambo gusa kuko mu kinyarwanda hari abayikundaho kuri twe gutangaza ibyo abantu bihagarariyeho nizo nkingi z'ingenzi ku mateka ibyo mutubwira turabishungura ibyinshi ni ibitegereza ntibisohoke igihe cyose tutarabibonera gihamya niyo mpamvu ku byerekeye ibyo apolineri bikora imana yavuze kuri komanda burasha nifuje kubahuza kugira ngo bivuganire mwebwe mwese muteze amatwi ijwi rya amerika mubiyumvira bwana burasa ndagushuhuje mukomere cyane bwana bikora imana nawe ndagushuhuje ndagusuhuje mesi veniste ndabashimiye mwembi kuba muje ku ijwi rya amerika kugira ngo tuganire mbere y'uko dutangira nagira ngo musuhuzanye muraziranye mwabanye mu gisirikare mubanze muhane ikaze
nishimiye ko twongera kuvugana kuko hashize igihe nk'imyaka mirongo ine nta jwi ryawe ntaranakubona komera komera imana ishimwe yewe komera bikora imana nibyo koko hashize imyaka myinshi ubanza duhuye tutamenyana twamenyana abantu tuziranye ku bitandatu na gatatu twamenyana ni byiza iyo myaka yose ishize mutabonana ijwi rya amerika ryishimiye kuba rishoboye kubahuza muri kano kanya kugira ngo muganire impamvu nagutumiye wowe burasa ni uko umaze iminsi uvugwa mu biganiro ariko cyane cyane mu kiganiro cyo ku cyumweru gishize bikora imana yakugarutseho ibyo avuga byabereye ku gikongoro bwana bikora imana niyo mpamvu nagutumiye kugira ngo wongere ubisubiremo uyu burasa akumva kugira ngo tubiganireho n'abagira icyo agusubiza ku cyumweru watubwiraga yuko uzi neza ko burasa ashobora kuba yaragize uruhare mu iyicwa rya kapitaine dominique niyo yita ongera ubyibutsa bumva ijwi rya amerika urakoze cyane ntaranafungwa ibyo nari narabimenye yuko kapitaine niyo yita n'abandi nka bashumbusha ubugizi gutegeka kuri sosiyali babakoneye mu ntuza mu biro bya nzabarerwa mu babakoreye byari biyobowe na mutabazi na burasa ariko na nzabarerwa ahari nagira ngo utubwire ibimenyetso ufite bikugaragariza ko burasa yagize uruhare muri ubwo bwicanyi narahari hano arimo arakumva ari buguhita gusubiza
yavuye mu gisirikare nawe narabimubajije arabimbwira hari myandagara icyo gihe yari sekereteri wa nzabarirwa nawe dayeri numvise mu kiganiro cy'ubushize yaravuze nawe mwamubaza hari n'abandi kamemo bashobora kubona bari abasuzofisiye bari muri ntuzi icyo gihe babivuga burasa urabivugaho iki ndayinifuje kubaza bikora imana ibyo bintu by'ubwicanyi ku gikongoro byabaye mu wuhe mwaka
byabaye mu wuhe mwaka ahubwo no watwibutsa igihe muri uretse n'ibibuka igihe we na mutabazi mwari muri gukora za introgatwari z'abareba kure dosiye birindwi na gatatu wese uba kutabyibuka none se urashaka kunshinja nk'uwabihagazeho cyangwa se ubifitiye gihamya tuzajyana mu rukiko urabizi wabaye na komiseri gihamya se iyo ugeze mu rukiko ntuzi ko ari aba bagabo babihamya baba barabivuze abakiriho nkakubwira nabo ngabo umuntu akazabahamagaza icyo gihe noneho bakavuga bati ibyo bikora imana yavuze ko nibyo byarabaye noneho ndumva tutabitindaho reka nzabijyane mu rukiko ukuri niho kuzamenyekanira ariko burasa nagira ngo nkubaze iyo umuntu yihanukiriye akavuga yuko yakubonye mu kanya avuze uwo witwa myandagara ni yariya myandagara wari umunyamabanga ndetse ashinzwe n'icungamutungo mu kigo cya gisirikare we avuga ko yakubonye wowe na mutabazi david mwinjira mu biro bya iridefonse nzabarirwa mukaba ariho mwabarije dominique niyo yita icyo kintu yongeye gusubiramo bikora imana urakibuka urakizi wigeze ubaza uwo muntu mu gihe mwakoraga nketi venusti komisiyo dankete yabayeho narindimo yakoze akazi kayo kuva muri mirongo irindwi na gatatu irangiza akazi muri mirongo irindwi na kane izo za nkete zose twazikoreye ahantu hamwe uretse izo nakubwira zabereye mu ruhengeri ngira ngo ni ebyiri ariko duherekeje porokirere kavaruganda n'indi imwe yabereye muri komine kero muri zare rwerere nta handi mu rwanda twigeze tujya gukorera nkete kugira ngo abumva ijwi rya amerika babyumve neza iya nkete yabereye i rwerere ni igihe perezida kayibanda yabazwaga hari david mutabazi hari kandi na burasa ndetse na procureur kavaruganda iya kabiri ni igihe minisitiri Augustine munyaneza wari ushinzwe ububanyi n'amahanga nawe yabarizwaga muri hoteli muhabura abazwa na kavaruganda na david mutabazi na francois burasa hashobora kuba hari n'undi ntibuka uwa gatatu yo ntabwo nyibuka neza mu ruhengeri hari indi porokireri hari undi muntu yabajije witwaga kanani wahoze ari perezida wa kuru ndaperi mu ruhengeri urakoze aho ngaho nawe yamubarije aho ngaho kuri hoteli muhabura bitewe n'uko kanani yashakaga yashinjaga uwahoze amukuriye mu byerekeye ubuyobozi bw'ubucamanza ngira ngo mu rwanda witwagaho rukomeye yamwitakanaga avuga ko ibyo yanditse ari iwe wabimufashijemo avuga ko watize amashuri menshi yatumaga ashobora kwandika ibyo bintu yanditse kuri habyarimana n'abakiga ko ari uwo bamuzaniye icyo gitekerezo kuko niyo wari iziranye na habyarimana kandi akora i kigali aho ngaho rero rukirere kavaruganda yasubiye muri iyo dosiye yose batumaho naho rukomeye nawe yari ahari bazana n'abandi bagabo bavuga ko babonye rukomeye aza mu ruhengeri aho ngaho rero habereye izo ndugatwara ebyiri za porokirere nizo nibuka aho ngaho izindi zabereye ku gisenyi mu rwanda nta handi komisiyo dankete yigeze ijya gukorera za interogatwara apolineri bikorimana wabyumvise hari icyo wongeraho ku byo akubwiye nabyumvise ahubwo wabaza kumanura ntabwo se kuko n'ibyo muri kimwe poromosiyo n'amuzi bari baziranye ntabwo yigeze se bakorera noneho niyo yita enterobebare ntacyo abiziho mu by'ukuri niyo yita ntabwo tuziranye niyo yita yari umusirikari poromosiyo ye si nyibuka niba ari iya gatandatu cyangwa iya gatanu ntabwo niyo yita yigeze akora i kigali kuko ngewe nize muri ekoro do polisi niyo yita ntabwo yigeze aba umupolisi niyo yita iryo zina ndizi dano cadre generale des enquete y'amarisite ariko mu by'ukuri twebwe twashinzwe gukora nkete ku bantu bari bafashwe mu ijoro ry'iya kane n'iya gatanu nyakanga niba yari arimo ubwo twaramwenteroje kuko ntabwo nibuka lisite y'abantu twabashije yagombye kuba yari arimo kubera ko niyo yita yahamagawe iwe mu ijoro ry'uwa gatanu nyakanga ahamagarwa muri etamajoro agenda yambaye igisirikare afite na pisitoli gusa kuva muri iryo joro ry'uwa gatanu nyakanga kapitene Dominique niyo yita ntiyongeye kugaragara ndavuga ibyo umudamu we yavugiye hano ku ijwi rya amerika avuga ko atongeye kumubona ubwo rero nawe mwagombye kuba mwaramubajije icyo gihe niba yari ari kuri lisite twari dufite akaba yarafashwe muri iryo joro ubwo nawe agomba kuba yarabajijwe ku gisenyi ntabwo nshobora kukubwira ngo nibuka kuva kuri rimwe kugeza kuri kangahe nanone nakubwiye ko turangiza ankete z'umubare ntibuka neza hari cumi n'umunani ukunze kugaruka muri memuware hari abantu tutakoreye interogatwari kubera ko tutari dufite ibyo tubarega giriyefu mu gifaransa kandi abo bantu ntabwo bari munsi y'icumi ku mubare wabo ikindi ngomba kwibutsa abantu batwumva ni uko twebwe ari iyo vaga ya resitasiyo ya mbere twakoreye interogatwari ariko nyuma numvise ko habaye izindi za resitasiyo z'abapolitisiye ntabwo nzi abantu bakoze za interogatwari zabo kuko twebwe turangije abo bacu ntabwo twongeye gusubira muri ibyo bintu buri muntu yasubiye mu kazi ke apolineri bikora imana tuvugana mu cyumweru gishize wavuze ko wigeze guhura na kapitene burasa ahagararanye na koroneri serubuga mugombe ko mwarahuriye aho abasirikare muhurira muri mese cyangwa ahandi hantu niba nibuka neza mwahuriye muri mese i kigali ibyo bintu urabyibuka wabyibutsa burasa kugira ngo twumve ko mwibukiranya
ikibazo kuko komanda burasa tukaba turi kuvugana n'ibindi navuze mu buhamya natanze kuko mbandwa habona kuba gihari navuze yuko muri za interogatwari yayikoreye kayibanda yaramukubitaga hanyuma aho ngaho avuze yaramukubitaga ku buryo na mutabazi yigeze kumwara umarike aramumubuza ati ntuzongere gukubita kayibanda kuko abashaka abatangabuhamya amajoro katarayiha waracyariho n'uwabandi aracyariho na nyampame yego nyampame ntabwo yamushinja kuko nyampame nayo yaramukubitaga zaba nitawe yarapfuye ndagira ngo ahubwo mbere yuko tujya kuri icyo ngicyo muri za interogatwari icyo ngicyo kuko amazimwe avemo nacyo amenye yuko mu byo natanze muri za rezo sosiyo icyo ngicyo kirimo yuko yakubise kayibanda yamubazaga amukubita none ni koko francois burasa muri ayo mainterogatwari mwakoreye urwerere warubahutse ukubita perezida kayibanda
icyo kibazo giteye ubwoba ubanza bikora imana hari ibintu yarose cyangwa se akicara ahantu akabyiyandikira ku giti cy'uko abishaka kuko ibyo bintu kayibanda yabajijwe na porokirera aho kavaruganda yewe na bagenzi banjye twari muri biro yo kwandika yo gukora reportage ndetse na kayibanda wari umukuru w'igihugu twese twubahaga ndumva mu gihe cyacu nta bantu bari bafite uburere bubi nk'ubwo bikora imana ashaka kuvuga kuri njye cyangwa ku wundi uwo ari we wese mu bo twakoranye bikora imana ntabwo nzi ibyamufashe nicyo gituma tugomba kujya mu rukiko kugira ngo ibyo bintu bijye ahagaragara n'ibyo bindi byose avuga tubishyire hamwe abe rubanda rubyumve turi mu bucamanza naho ngewe ntabwo ushobora gukora komantere ku bintu byaseye muhanuka by'umuntu utavuga ati nabihagazeho by'umuntu utavuga ati nari ndaho hafi cyangwa se ngo avuge ko yabyumvise muri icyo gihe ahubwo akaba byatukanye nyuma y'imyaka mirongo ibyo bintu rero ndumva ntabona aho mpera mbisubiramo kuko ngewe nari umupolisi nakoze akazi k'ubupolisi imyaka runaka ibi bikora imana avuga ndumva bitarabagaho mu gihe cyacu reka tuzajye mu rukiko niho tuzabirangiriza hazazana abo bantu b'abatemwe be umva ko bafite noneho icyo gihe burya nta nta gacaca itagira ubucamanza ishobora kunagura imitima y'abantu ndumva ari nk'igitangaza ibyo ngibyo ndumva ntaziranye nawe uburyo nagira komantere n'ubuvuge ngo nziranye na bikora imana ahangaha twahuriye ahangaha twakoranye ahangaha twiganye ahangaha ntaho nzi ngewe nigeze mpurira na bikora imana haba mu kazi cyangwa se haba hanze y'akazi none bikora imana ko burasa avuga ko atakuzi akavuga ko mutakoranye nawe ukatubwira ko umuzi ukamubwira ko uzi ibyo yakoze ibyo bintu birumvikana warabibwiwe ariko se umuntu utakuzi turabifata gute turazibandwa tuzerekeza he ariko se urumva sivinisi ukuri kumva ibyo kumanda kurasa ari kuvuga ko wakwerekeza he umuntu muri poromosiyo ya munani nkaza ndi muri poromosiyo ya cyenda icyo gihe nyuma ya kude imyaka ingahe yabaye ko navuye mu gisirikare muri mirongo inani muri mese kumva atazaga ibyo ngibyo se afite avuze ikintu cyiza ndamushimira kuko avuze ati bizabe mu nkiko ahubwo icyo namubwira mu nkiko ahubwo azariga mu rwanda cyane nk'aho habereye ibyo ngibyo mfite na pasiporo y'u rwanda rwose nta kibazo igihe bazampamagarira rwose mu rukiko nzahita ngenda bizaba ikibazo usite uko nabona tike ako kanya nzahita nitaba nabo batemwe bose ntahumure bazaboneka nk'abo ku gikongoro babe bahari niba nibuka neza ababuze ababo bavuga ko izo nkiko atari kamara icyo bifuza ni uko abazi irengero ry'ababyeyi babo bababwiza ukuri wowe wowe francois burasa wigeze wumva kanunu k'irengero ryabo urakoze bwana venuste ejo nimugoroba tuganira nakubwiye ko mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na gatanu ngiye muri duwane igikondo mvuye muri rwandex nafashwe n'abantu ngo bari bavuye muri perezidanse bakoraga muri siroti abo bantu baranjyanye muri sirete nakubwiye ko bampaye ikaramu n'urupapuro n'ibibazo bitanu ibyo bibazo bitanu ibyo nibukaga bitatu ntabwo nashoboye kubisubiza kugeza igihe uwabinyandikiraga anzaniye porokirere kayibanda noneho mwereka ko ibyo bintu ntashobora kubimenya ushobora kwibutsa abumva ijwi ry'amerika ibyo bibazo bitatu twihuta kubera ko icya mbere cyari ukugira ngo nsobanure uko kudeta ya mirongo irindwi na gatatu yagenze icya kabiri cyari ukumbaza muri misiyo twahawe na kanyarengwe wari uwa kabiri kuri general major habyarimana wari ukuriye komite pour la paix unité nationale ni misiyo yindi yaduhaye yaba yaraduhaye itari iyo gukora ankete namusobanuriye ko nta yindi misiyo yaduhaye ikindi cya gatatu cyari icyo kumbaza ibyo nzi ukuntu rizinde yaba yarishe abanyururu mbaza porokirere kayibanda niba koko abo banyururu barapfuye ambwira ko bapfuye ni icyo gihe namenye ko abanyururu bapfuye nagusobanuriye ko mu rwanda icyo gihe nta binyamakuru byigenga twari dufite uretse kinyamateka ni uko nguko rero muri mirongo inani na gatanu nabimenye mbibwiwe na poropirineri muri icyo gihe nari nafashwe ikiganiro kigeze ku ndunduro nagira ngo musezeraneho komanda burasa ni wowe mukuru ndifuza ko ari wowe utangira
bwana venusti ndagushimiye cyane wowe n'ijwi rya amerika mukorana kubera ko ibi biranshimishije cyane kugira ngo niyumvire undega aho ahagaze kuri ibyo birego ko ariko nanone nkaba mbwira rubanda rw'abanyarwanda cyane cyane ababuze abantu babo ejo nabisubiriyemo madamu niyo yita ko imbere y'imana n'abantu ari umugezi wa nabi nta munyarwanda nigeze mpohotera nta munyururu nigeze nsanga ku gikongoro cyangwa amenya ko yafungiwe ku gikongoro kugira ngo umenye ko hari abanyururu ku gikongoro bimenyeye ku ijwi rya amerika bikora imana nawe ngushimiye ko watwaye ubutwari bwo gusubira mu birego byawe cyangwa se mu byo nshinja nkaba nkwizeza ko tuzahurira mu rukiko ibyo bintu akaba ariho tubirangiriza n'ababuze ababo nshinja bakazamenya ukuri gushingiye kuri kwawe n'ukwanjye ubwo ngubwo nkaba ngushimiye ugira amahoro y'imana urakoze cyane francois burasa apolineri bikora imana ijambo ryo gusezera ni ryawe nawe ufite iminota ibiri n'igice nk'iya francois burasa gushimira ijwi rya amerika venisite murakoze cyane hanyuma burasa rwose ndamushimiye nshimiye n'imana kuba kiriho kuko imana kuba yaraturinze abantu urabizi biriya byabaye muri kiriya gihugu abantu benshi barapfuye noneho kuba tugihari dufatanye mu isengesho tujya tuvuga twembi dushimira imana hanyuma nkanamushimira rwose ahubwo kuko navuga yuko ari ubwenge kuko ari no kubona ko kuko fegitifu mu biriya bintu mu rukiko nibwo byazajya habona ibintu bikarangira neza neza amazimwe akavaho ibyo rwose ndabimushimiye nkaba byiteguye icyo mwibutsa none ntabwo ndi kuvugira bariya natatse gutanga ubuhamya hanyuma ibyo avuga ngo ni gutera inzangano ari gusetsa cyane ahubwo ndi gushaka yuko izo nzangano ahubwo zivaho niyo niyo fiditi yanjye nicyo ashaka kugeraho kugira ngo n'abariya bantu babiciwe bagire gute nacyo mbasaba kugira ngo bababarire babone uko biyunga n'imana ntabwo rero mbavugira hanyuma rero nkaba mushimiye rwose cyane cyane mo komanda burasa komeza komeze dushimire imana kubera yaraturindira urakoze cyane murakoze mwese nongere mbashimire apolineri bikorimana nawe francois burasa kuba mwemeye gufata kano kanya mukaganira n'ijwi rya amerika muganira na miliyoni nyinshi z'abatwumva buri munsi kandi bamaze igihe bakurikira buri cyumweru na buri wa mbere kino kiganiro cyerekeranye n'amateka ya kudeta n'inkurikizi za kudeta y'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi n'itatu namwe murakoze umunsi mwiza mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika mu kiganiro cyacu gitaha tuzabasaba guterera amaso inyuma gato bitari ukubasubiza mu byashaje ahubwo ari ukugira ngo tumenye ibyahise n'icyo byadusigiye nibyo bizatuma tudakomeza kuba mu mpitagihe ahubwo tugafungura amaso twiyubaka ubutaha rero muzumva uko komanda francois burasa yakoze anketi abanyapolitiki bari bafunze yabajije aho yababarije ibyo babajije muzumva ukuntu perezida kayibanda atigeze yemera ko generale major juvenal habyarimana yamukuye ku butegetsi tumaze kugera aho ngaho kayibanda yari azi kavaruganda yari azi nyamwasa ndetse aparama n'uwo mutabazi yari azi aparama uwo atarazi ni ngewe kuko yabajije ati uyu musore ntabwo muzi noneho umubwira ko nitwa egisi suko biseri naka rero porokirere amubwira ikimuzanye perezida kayibanda aramubaza atese kavaruganda ndagira ngo usobanurire neza ninde wakoze kudeta ndetse ni generale major habyarimana perezida kayibanda arongera amusubiriramo b'icyo kibazo kuko byagaragaraga ko atabaye konvenke noneho wabonaga ko baziranye porokirere aza kumubaza tese akimubajije ku nshuro ya gatatu amubaza tese imana perezida kuki wumva utari ngomba kukuruhushya kuki utarimo kubyemera perezida kayibanda avuga mu gifaransa je matande opire iyo furaze ntabwo yifashe perezida kayibanda mbere yo gutangira kubazwa yaba yarasabye uwari umugenzacyaha yosefu kavaruganda eh, ko amuha uruhushya rwo koherereza ubutumwa uwari wamusimbuye perezida yuvenali habyarimana nanone uwajyanye ubwo butumwa ni komanda francois burasa muzumva kandi ibikubiye mu ibaruwa y'impapuro enye yabonetse mu mutamenwa kwa perezida gerigori kayibanda ni hano dusoreje ikiganiro twari twabateguriye kuri uyu mugoroba nshimiye byimazeyo abatumire bacu madame asiterine iyo yita kapitene apolinaire bikorimana na komanda francois burasa hamwe n'abafashije kugitegura na etienne karekezi wagihagarariye washington dc mbashimire namwe mwese aho muri hose mutega amatwi ijwi ry'amerika buri munsi kandi muri benshi mwari kumwe na veni Venuste Nshimiyimana tubaye tubararitse naho ku cyumweru gitaha